Aayatoota kanaa akkana dura durso suuraan tun suuratu taqoobun je'amti isiin suuraa madiina'aati takkaa makkaati garii malee aayaanni isii kudha lama lakkoofsi isii jahaatamii afur isiin eega suuraa tahriimii buute. بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن دبئي مقا ربيتي ربي رحمتك قد آتك أبوتي يسبح لله ربي فقجأ تسبيح قد وان إسان هم لهن درائس قل ليس إساف سجودة ما في السماوات وما في الأرض وان ربين أومه tan sam'ii fi dachii keessa jirtu hundi lahul mulk mootummaan tan rabbiitii waan fedhe dalagaa waan fedhe dhiisaa waa takka isaa achitti hin taatu walahul hamd faaruun marti ta isaati kan wahayyuu irratti akka maratti faarfamu. isa وهو على كل شيء قدير إني كان وهيو دنديو هو الذي خلقكم ربين إسا إسن أومه فمنكم كافر إسن الرا نما كفر الرت أوم ما تجرى كان كفر مرت دؤو جرات ومنكم مؤمن أمس إسن الرا nama iimaana irratti uumameetu jira kan iimaana irratti du'uu jiraatu nama uumame haala inni itti uumamee irratti jiraatee irratti du'u ammallee irratti kaafamu yoo laalle bakka afuritti qoodama tokkoffaa kan rabbiin jannataaf uume. kan hanga jiru iimaana irratti jiraatee iimaana irratti du'u lammaffaa kan jannataaf uumame kan hanga jiru kufri irratti jiraatee booda keessa iimaana irratti du'u rabbiin qajeelchee sadaffaa kan azaabaaf rabbiin uume kan kufrumma'aan dhalatee hanga jiru kufrumma'aan jiraatee kufrumma'a irratti du'u afraffaa kan rabbiin azaabaaf uume kan hanga jiru iimaana irratti jiraatee eegasii kufri irratti du'u duuba namni kanuma jannataaf uumamee fi kan azaabaaf uumame. nama jannataaf uumame wanni beekaniin iimaana irratti du'uudha odoo san dura kaafira ta'elle'e nama azaabaaf uumame wanni beekaniin kufri irratti du'u odoo san dura mu'ummina ta'elle'e duuba wanni laalamu waan jiruun namaa irratti dhumte namni. jannataaf uumame saciid je'ama ammoo kan azaabaaf uumame shaqiyyii je'ama san hunda rabbi malee namni beeku hin jiru tanaaf yaa rabbi haatimaa nu tolchi je'anii kadhatan haa tayuu nama waan hamtuu dalagu irra hedduu jiruun isaa karaa hamaa irratti dhumti ammoo nama waan gaarii dalagu irra hedduu jiruun isaa karaa gaarii irratti dhumti tanaaf odoo waan jiruun namaa itti dhumtullee beekuu baatanii waanuma gaarii rabbirraa argannaa yaada'aa. waan gaarii dalagu'utti jabaatan rabbiin nama waan gaarii rabbumaa je'ee dalage jannata seensisu'uuf if qabee jira wallaahu bimaa tacmaluuna basiir rabbiin waan isin dalaydan hunda ni beekaa ni argaa خلق السماوات والأرض بالحق ربين سمئي في دتشي هكآن وميجرة وصوركم فأحسن صوركم ربين إسن سوريتي سوراتي سن إسن تلتيجرة تناف جتشا سورا يوكا أوما نما سورا هندر بريدي كن هندنو أنني ربي qananii rabbiin namaan qananiise galata isaaf galcha wa ilayhi almasiir du'aan gara isaa deebitanii namuufu jazaa galcha yaclamu maa fi samaawaati walard rabbiin waan dachi'ii fi samii keessa jiru hunda beekaa ويعلم ما تسرون ربين وان اسن أيستا hunda beeka wamaa tuclinuun akkasuma waan isin mul'iftan hunda beeka wallaahu caliimun bidaati suduur rabbiin waan qoma keessa jiru kan akka yaadaa hunda beekaa wanni takka isarraa hin dhokattu alam ya'tikum si isinii hin dhufnee yaa kuffaarota نبأ الذين كفروا من قبل أدون ور إسن در ربت كفري إسن هنجيني فذاقوا وبال أمرهم دوبة جر إسن در دبر إسن در كفرسن قطاطة كفري إساني الدنيا تنرت تمني جرا ولهم عذاب أليم أمس jarasaniif aakhiraatti qixaaxa isaan laalessuutu jira dhaalika wanni addunyaa aakhiraatti qixaaxamaniif bi'annahu kaanat ta'tiihim rusuluhum bilbayyinaat sababaa ergamoonni isaanii kan rabbiin isaanitti erge isaanitti dhufee mucjizaa mul'attuu adii iimaanatti isaan yaamtu garsiisanii فقالوا أبشر يهدوننا سنمات كرى ربي نقجلتا جأني فكفروا وتولوا دوب ربت كفرني إيمان الراء جرجلني في واستغنى الله أكست ربين إيمان إسان الراء دروم ملأته مالف أكما كفرين إساني رب درر إيمان إسان اللين إسان فيني والله غني ربين واهن درا دريسه حميد كان دلقا إساه درت فارفمو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ور ربت كفر إيغا دوني هنكافمن جأنيتي يادا قل بلى وربي لتبعثن إيه ربي خيان إسني خخطي qabri'iin ni kaafamtan ji'iin thumma latunabba'unna bimaa camiltum eegasii wanni isin dalaydan hundi isinitti odeeffamti irraa isin gaafatu'u jecha وذلك على الله يسير إيجادوتني إسن كاسي إسن كتات كن ربي برتي ولافتو silaa isinii wahi hin je'amneeyuu isin uumee jira akkamiin waan adda diigame walitti deebisuu dadhaba akka ayli'itti waan hin jirre argamsiisuutu waan jiru kan bade deebisuu irra jabaataa duuba kan isin jalqabe akkamiin isin hin deebifne fa'aaminuu billaahi wa rasuulihi duuba dubbii dhiisa'aa rabbi dhugu'oomsaa ergamaa isaa محمدس أقومسا والنور الذي أنزلنا نور نتبوف نس أقومسا نور إفاء إفان ربين بوسه قرآنا وان إن خراهك آن نماف إبسوف جتشا إفاء ياممه قرآن والله بما تعملون خبير ربين وان اسن دليدا مر بيخا يوم يجمعكم ليوم الجمع قيا والقيا كان ربين قيا سن كيستي ولت اسن أبو دبت سن قيا قيام آتي كان ربين ور دراتي في كان بودا namaa fi jinnii warra dachi'ii sami'ii hunda isa keessatti walitti qabu dhaalika yawmu taghaabun guyyaan qiyaama'aa sun guyyaa waa walii wal duraa fudhatanii garaa wal gubu'uuti maalif ormi mu'minaa gaafas kuffaara duraa waan isaan jannata keessaa odoo amananii qaban fudhatan manaa fi waan biraa hunda akkuma ormi kuffaaraa mu'mina duraa waan isaan azaaba keessaa odoo kafaranii qaban fudhatu sun gubnii je'ama keessattuu. gama kuffaaratiin kan wanni gaariin duraa fuudhamte ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نمن ربت أمني وان قاري دلقي يكفر عنه سيئاته ربين دلي هند نأرار ماف ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار akkasuma jannata bishaan jala yaa'u isa seensisa khaalidiina fiihaa abadaa kan zalaalamii jannata san keessa taa'anii qanani'an ذلك الفوز العظيم سن ملكي قدؤه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أمو ور ربت كفري قرآن أنا خينيا كجب سيسي أولئك أصحاب النار إسا والرئب الدات خالدين فيها كان زلالمي كيستاء وبئس المصير إني وبك اتداب أن همتؤ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بلان نمت كل هنتيت فدي ربيت ملئ yoo waan rabbiin namatti muree dabarse taate malee waa takkalleen khayrii taatuu sharrii taatuu fedhii rabbii malee hin taatu ومن يؤمن بالله namni rabbi dhugu'oomse kan wanni hundi firdii isaatin taatii yaadee hoggaa balaan itti buute anaa fi balallee rabbiitu uumee beekee nu hundinuu gara rabbiiti deebina je'ee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun je'e yahdi qalbahu rabbiin qalbii nama sanii ni qajeelcha akka obsu godhee sawaaba warra bala'arratti obsee kan likkii hin qabne san kennaaf. Wallaahu bikulli shay'in aliim rabbiin kan waa hunda beeku inni nama dhuga'aan obsuu fi kaan adda beekaa hubadhaa وأطيعوا الله ربي كيسا دقيا وأطيعوا الرسول يروا هند إرجما خية دقيا بلان إسن تيته أجج إساء دقي أرى إسن هندوين فإن توليتم يا ربي في رسول دقي أرى garagaltan yoo waan inni je'u diddan ifuma miitan malee ergamaa khiyyammiine rakkoon isarran geessu فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأن إرجما خي الرجل إرجاتية در باسي إسنت جيسؤ سن isinitti geesse dalagaa isaatiin akka gaari'itti dhaabbate warra isa dhagayuu dide rabbiin ni qixaaxa allahu laa ilaaha illaahu rabbiin kan isa malee rabbiin biraa hin jirre kan waa hunda uume kan waa hundi gara isaa deebitu. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ور أجآن أمنه رب الرتها إركتو وهن دافو إسها أبدتو هقا بل أوأتي في هقارك كل يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمنه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم قرين بير كيسني قرين جولي تيسني دين كيسني وان قاري دلق أرى إسن أوان إبادة أرى إسن تيسسني وان أكا جهادا فأ isin sodaachisanii faxdaruuhum ifirraa eega isaan dhageessanii karaa rabbirraa hin taa'inaa gaafa dura warri islaamaye tokko tokkoon islaamayu nama heddu'uutu isaanirraa cinqii kuffaaraa arge duuba joolle'ee fi beerri nama isaanii islaamarraa dhoowwuu turan akka waliin hin rakkanne'eef ammoo gariin waliin islaamayanii walumaan rakkatan gaafas namni amane bakka nabi jiru madiina'atti hijiraa bayee. diin nabirraa baratuun jihaada wajji godhuun dirqama duuba namni dandeeytii qabu hundi madiina'atti qajeele haa tayuu nama garii jaarti'ii fi joolleen itti boochee hijiraa bayuu dhoowwan haa tayuu booda keessa. hoggaa madiinaa dhaqan wanni argan warra isaan dura madiinaa dhaqe kan qur'aana nabi muhammadirraa nageenyi isaanirratti haa jiraatu baratee tarkaanfii guddoo fudhate duuba hoggaasan sheenayanii joolle'ee fi beera hijira'arraa isaan hambise san qixaaxuu yaadan dubbii tanaa jetteeti aayanni buutee rabbiin akki je'e wa in ta'afu yoo dhiifama joolle'ee fi beera keessan saniif gootan watasfahu yoo isaanirraa biiluu bayuu dhiiftan wataghfiruu isaaniif araaramtan santu irra caala isaani fi isinille'eef rabbiinuu isaaniif araaramaa فإن الله غفور رحيم ربين كان أكان نما أرارمو كان أكان رحمة نما قدو إسنس ولي أرارما رحمة ولي قدع إنما أموالكم وأولادكم فتنة هريك يسني في جولن تيسن وان ربين إسنين مكرو دا إسني كنه نما ilmaani fi horiidhan jallatuu fi kan qajeelun laalu'uu jecha wallaahu cindahu ajrun caziim rabbiin sawaaba yookaa galata guddaa waan addunyaa kanarra caalu if biraa qabaa hori'ii fi joolleen dubbii rabbii dhagayu irraa ibaadaa isaa godhu irraa isin hin dhoowwin waan hamtuu dalagu'utti isin hin kaasin fattaqu allaha mastaxactum hanga dandeessanitti rabbi sodaadha yoo wahitti isin ajaje waan dandeessan dalagaa waan hin dandeenye dhiisaa yoo dhaabbattanii salaatuu dandeessan dhaabbadhaa dadhabdan taa'aadha salaata ammoo yoo rabbiin wahirraa isin dhoowwe waan san matumaanuu irraa fagaadha wasmacuu waan itti ajajamtan dhagayaa wa'axiicuu waan dhageessan itti dalagaa وأنفقوا خيرا لأنفسكم هري كيسا ربي جتشة باسا لبوتيس نيفتلا ومن يوق شح نفسه نمن لبون إسا هري باسو جب أرى قل قل لويتف كان لبو وكنو جالت قبو كان واكنة فأولئك هم المفلحون إسان ور بالكاية إن تقرضوا الله قرضا حسنا يولك إيجاري ربي فلك إيستا ربي فلك إيجاري لك إيس ربي جأني جرا جارئين هري خراهك أتي باسؤوا يضاعفه لكم ثواب كنا تيسني دجا إسني قدا كنا تكتي ثواب إسئي كدنت إسني حسابا هنگا أدو إسي إدأو ثواب كنا تكتي دجا دجا قدا إبا تربان قيوتي ويغفر لكم sawaaba dachaa isinii godhu'u wajji dilii teessan isiniif araarama wallaahu shakuur rabbiin kan galata namaa galchu haliim kan obsa qabu kan nama isatti balleesse qixaaxu'utti hin jarjarre caalimu lghaybi washahaada rabbiin kan waan fago'ooti fi waan dhi'oo beeku kan wanni dhokatu takkalleen isarraa hin dhokanne alcaziiz inni mootii jabaa alhakiim kan waan uumu hunda tolchee uumu darsiin dhibba sadii fi torbaatamii shaneeysoodhaa hangan